mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemba suza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mumaze kubimenyera ni ku wa gatandatu umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se ibitekerezo ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose mu kanya rero ndagaruka nakira ayo makuru yanyu mugume ku maradiyo yanyu
iri muri isi fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye ntahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka mu minsi isigaranye mana uzandengere
isha mu mababa nk'amezi atanu atanu nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazamena umereza amaboko kurwanya intambara isha mu mababa nk'amezi atanu atanu nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazamenana umereza amaboko kurwanya intambara
ni iki cyantandukanya n'urukundo wankunze mwami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kutugezaho amakuru y'aho butu- batuye ndetse n'ibitekerezo ku makuru tuba twabagejeho aroni wiriwe
mwiriwe uri hehe
gisirikare mu rwanda Eh, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki
ntabwo nagenda basubize nagenda basubira ku makuru mutugezaho ego
ntanagenda ibikoresho byerekeye iriya reminanse y'aba- y'aba- y'umugabo misiyoneri mu Ah, nkombe ah.
nagiye mvuga ibyo bintu bya- byo mu burundi batarebye abo banyesotike bari muri leta cyangwa n'abigenga bumvikana leta y'u burundi Mm.
bareba ibyo bintu ko babikora mu nzira kubera ibi bintu bituma biri mu nzira bakaguma nta- hazoguma injyana mu burundi zitazigira zihera kubera ntako- impande zose ntako zishobora kumvikana bityo biba byumvikana borera nk'iya feminase yaturiwe ya sende desede muri abo bantu yasendede Abasore niyo seminase yego Mm.
abasore seminase y'abasenere yamura umuntu none nk'ibyo bintu ubona ari bibi yaba abasenere yaba sende deside ntabwo bumvikana rero ibyo bintu bijya kuba bajyanye twebwe ntitubyumva reba nk'ubu hungiye kuri nyumbeye tuzavayo ryari ahantu kuri n'iyi bihugu nibarebe leta y'uburundi rero ukuntu yobikora injyane zihasa Mm.
donka amahoro mu burundi
Urako- Ego ni- urako- urakoze aroni ibyo wifuza n'icyo- n'ibyo twese twifuriza igihugu cy'u burundi ko abantu babaho mu mahoro n'ituze ndagushimiye cyane kubura ibyo bitekerezo byawe ugire wikendi nziza
namwe ndabashimiye musaze murampamagara yego radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ah, kuri telefoni turakira mu kanya abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika hagati aho reka tube twumva n'aka karirimbo dore ko ari wikendi benshi muri mwebwe munaruhutse
Angeli, Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina, I'm a Angeli, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low. Angelina, Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina, I'm a Angeli, Angelina. Oh no, so when I want to come out, make a signal you. Why you want to invest in your me like I interview? I'm gonna put the ring on your finger too. And be a better guy, guy, be a better guy, guy. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low. Angelina, Angelina. You be cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli Angelina. I'm a Angeli Angelina. Jesus. Mm, mm, mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Big Smosa.
Sharina Nina Yasin Ndagukunda sugukabya Mukunzi uri igitangaza Nukuri numva uzasaza Eh. Nkora nsesura umeza Mm. Be my guide undi muri munda awancu bamasai kankutwale mwatweka reka ehe Back to back, dance avec moi. Back to back, juste toi et moi. Back to back, touche-moi. Back to back. Et puis caresse-moi. Ukubikuga ni nakubikora amagambira niyahora ku mutima emofaya ndimo kugurumana enobadi nta n'umwe wakundutira bimagali undi muri mu nda I want you by my side. Come kutwale mwateka, eka, eh. Face to face, back to back. Dance avec moi. Face to face, back to back. Juste toi et moi. Face to face,
radiyo ijwi ry'amerika iyo ni indirimbo face to face ni y'abahanzi b'abanyarwanda cari na nina ikaba itugejeje ku isa kumi n'iminota hafi cumi n'umwe ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi gusa twisegure ku bakunzi bacu batwandikiye bifuza ko tubahamagara kugira ngo ah, bagire ibitekerezo cyangwa se amakuru batugezaho telefoni cyane cyane izo mu rwanda zimwe na zimwe ndetse no mu burundi zikomeje kutugora ubwo nibikunda turaza kubahamagara hanyuma mutugezeho ayo makuru ariko hagati aho turi kumwe n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika Gideon, Gideon wiriwe neza
iriwe uri hehe
ngozi mu burundi ni amahoro
yego ni amahoro cyane turashima imana yego icyo wifuza kutugezaho ni icy'uyu munsi
bo twe kweri ku bisanzwe hari ibibazo bimwe bimwe bigenda bishika nk'ubu hirya y'ejo baheruka gufunga abantu Mm, babazira iki
eh, bagabana ko bari mu mugambwe wa seneri wa gatogwasa Mm,
eh, ugasanga abana rero benshi ko barahohoterwa ugasanga abashomeri mm,
eh, ugasanga birababaje imiryango kandi muri make baba bazize ubusa byasaba ko baronka amahoro mm.
eh, ibyo uvuga ni nabyo undi mukunzi w'ijwi rya amerika witwa aroni yaraduhamagaye atubwira mu kanya ko hari urubyiruko cyane cyane bayoboka ishyaka seneri bakomeje gufungwa mu burundi Ah, ubwo ngubwo twizere ko inzego z'umutekano ah, zagira icyo zikora hanyuma abantu bagakora politike nta bwoba kandi ah, bakayikora mu ituze
eh, ikindi nacyo ni kujya kuntu baguma baka amafaranga y'intuzenya yo guterera imitambwe Mm, ariko umukuru w'igihugu yari yaravuze ngo ibyo bintu biveho ni uguterera umugambi Ariko- cyangwa amatora
Eh, burya umuntu akwiye guterera umuntu abyiyumvamo ashaka Ah,
ariko nagahahazo umuntu atayatanze bamurarako ijoro n'umurango mm.
eh, birababaje abene igihugu cyane nta mahoro ahari ntayo abo ngabo bayasaba bayasaba bavuga ko ajya mu mugambwe
yego aja mu mugambwe aho usanga ari ari inoti ya bibiri Ah,
eh, ku rugo aho usanga amafaranga menshi waba uri umunyamugambwe waba utari we u- bakagutegeka ko uyatanga Aje, ni lazima utayatanze ubwo ba- ah, bakumanika Mm, mm.
yego Gideon urakoze cyane kuri ayo makuru utugejejeho twizere ko ibyo mugaragaza ko ari ibibazo kandi mwumva ko muhohoterwa bizagera igihe hanyuma wenda abayobozi bakagira icyo bakora kugira ngo bi- bihagarare
ikindi nacyo muradutahiriza Thomas Kamirindi ndaza kumutashya uyu munsi ntiyakoze ubwo kuwa mbere nitubona nazamubwira ko wamusuhuje
yego murakoze urakoze nawe kuri Hano telefo- dukugane kweri tura-
kuri telefoni dufite kandi na adele wiriwe
Mwiriwe neza mumeze neza turaho uri hehe
turi mu gisagara cya bujumbura ni amahoro
turi ngaho tumeze neza inyuma ni akavubu kabiri ko numva uvuga nta gategese
geze ngaho ndaruhutse uretse akazuba gusa ubona ko ari ahantu hashushe ubundi Mm.
bwo hameze neza ariko ubusanzwe bujumbura ndibaza ko mwamaze kubimenyera ko ah, kenshi iba ishyushye
mu busanzwe si- si- nsanzwe mba ngaho i bujumbura eh, nsanzwe mba mu ntara ya rumonge ubundi bwo eh, warahamenyeye harashushe nyine Mm.
ubundi umuntu ahamenyera hameze neza ntisaba ntacyo bitwaye Eh, bujumbura se waje mu kazi cyangwa se waje gutembera
uramukanya kuramukanya
niko Ah, hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki
ni ugushima ni ugushima ibiganiro byose bigenda bitegurije oa umuntu agenda akurikirana ni mu gihe umuntu ubona ko ari byiza cyane kubatera intege mukomeze mukora byiduko
urakoze cyane adele kandi tukwifurije wikendi nziza wowe n'abawe wagiye kuramutsa aho ngaho mu gisagara cya bujumbura
mukomere namwe ndetse mukora mukurikire ibiganiro hafi urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washi- i washington dc Ah, ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite kandi byose n'imana wiriwe
biriwe neza uri he
ndi mu- ndi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenke ni amahoro
ni amahoro masa Hmm. wakoze umuganda Eh, twebwe dukora umuganda ku munsi w'ejo kuko turi abadivo tuba tuvuye gusenga murabyemerewe se
Eh, biremewe abadivantisite umunsi wa karindwi basenga kuri uyu munsi bo bakora umuganda ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo bajya gukora umuganda mu cyimbo cy'uko abandi baba bawukoze uyu munsi nibyo
niko bimeze niyo gahunda iriho Hmm, hanyuma uyu munsi se we gusenga byagenze neza
gusenga byageze neza twavuyeyo ubu turaruhutse Hmm.
Eh, dutegereje nyine ko bugoroba ugira icyo akora akagikora ubundi iminsi ikicuma Okay. icyo wifuza kutugezaho cyangwa se amakuru dufite uyu munsi ni ayahe ni ukuvuga muri rusange nawe ibyo kwambara na posite mubishyizeho mpita mvuga ni ebana ko uno munsi ukuntu abantu tumeze neza wa wababwira ko "Mm, tumeze neza ibintu ari amahoro Hmm.
ibyo ari byo byose ntacyo yabakoshejeho muri make rero ibintu byinshi cyane mu byo nari kubabwira urumva ko nabivuze mumenyemo ko umuganda kubagize bazawukora ejo Hmm.
eh, ko abandi bawukoze uyu munsi ni amakuru nk'ayo yose nayo ibindi ubundi ni amahoro rwose ku basize amatwi radiyo ijwi rya amerika bose urakoze cyane kandi nawe ukomeze ugire isabato nziza
murakoze cyane okay.
nanjye nsanze ari ibitekerezo sinigeze mvuga yuko nagukunda sinari neze kuzagusiga nabarumva nabarakubaza ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka byose bitangira neza ibifite umumaro byibagirana Hey, yeah. ese ushimishwa no kubona mbabaye yeah. ibyara urukundo byabaye ikosa ariko wabaye ikikuta kivuga ibuke kera nawe kuvugisha abo bose bari bahari urambabaza abura uko bivuga ukantenguha habaho nicuza sinigeze mvuga yuko nagukunda sinari neze kuzagusiga nabarumva nabarakubaza ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo ngarebareba nibwira ko ahari nshaka ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo ngarebareba nibwira ko ahari nshaka biri imbere ibyiza biri imbere radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika daniel wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ni amahoro
ni amahoro turashima uwiteka amina
Mm.
ni makuru ki aho ngaho i nyamasheke
Yeah, amakuru ahari wenda ni ku minsi ishize bw'ejo bundi hari kuwa kuwa kane Mm, twarimo tu- twarimo tujya gusenga nyine habaye igikorwa cy'abantu basaba imbabazi abo biciye mm, hari muri paruwasi ya mwezi byari ibintu byiza cyane aho usanga umuntu wiciwe asaba imbabazi uwo yiciye ugasanga ibintu ari byiza tukavuga tubu ni ubumwe n'ubwiyunge ni ukuri twarabyishimiye cyane rwose hanyuma abo basabaga imbabazi ni abari barafunzwe bakarekurwa cyangwa se baracyari muri gereza yego ni abafunzwe hanyuma bakarekurwa bagiye bahabwa inyigisho za ndi umunyarwanda baba- noneho bakajya biha kuvuga ngo reka tujye gusaba imbabazi ku kubera ko imitima yabo yasaga naho iboshye mu by'ukuri bakajya basaba imbabazi za- za ya miryango bagiye bahemukira mu by'ukuri ugasanga barababarirana bagahoberana tukabona ari ibintu byish- byishimiwe cyane rwose twabonye rero na radiyo ijwi rya amerika twabonyeyo umunyamakuru wanyu ni ukuri twarabyishimiye cyane twarabyishimiye pe ni radiyo yacu kweri yitwa temisitokule mutijima
yego rwose Mm. daniyeli rero turagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye kandi tukwifuriza wikendi nziza aho ngaho i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda
yego murakoze rwose kandi turabakunda turabakunda cyane natwe turabakunda ugire wikendi nziza
yego mugire akazi keza Mm. kuri telefoni dufite na celestin wiriwe neza
mwiriwe neza edil rwema uri hehe
ndi i rwamagana ni amahoro
ni amahoro akazuba karava kenshi ariko
no kenshi kwihangana pe no kwihangana ukajya ku- ku- kugama
Yeah, ikibazo ni ivumbi hari ivumbi ubushize nari ngerageje kubabwira ntitwashobora kumvikana Eh, ndabyibuka ko telefoni yawe yasaga nkaho ifite ikibazo icyo gihe Eh, ikibazo nigeze gusoma bavuga ko umuntu ahumeka mwa bino bihugu byacu umuntu ahumeka ibiro bibiri ku mwaka by'u- by'umukungugu
ibyo ni byinshi cyane ndavuga ndi bishobora kuba bitwangiza rwose noneho bishobora kuba byaranarenze nkurikije uko izuba ricanye Ah, ntabwo byoroshye Eh, icyo nashakaga kuvuga rero ni ku makuru mwatugejejeho y'abanyepolitike bacu hano mwa kino gihugu Mm, ayahe Eh, ku byo- ku byo batangaje kuri depite habineza basabaga yuko eh, n'amashyaka yahagararirwa mu nzego z'ibanze no muri guverinoma no muri- muri guverinoma ndumva ari umudepite ariko basabaga yuko ngo bamanuka bakagera mu nzego z'ibanze ngo fpr ariyo Ah, icyo- iriganje icyo mvuga muri guverinoma ni ukuvuga ko ah, bashyirwa ah, muri mu mu- mu- mu- mu- na- mu baminisitiri Eh, mu baminisitiri Eh, nibajije rero imyaka bari bamaze n- ugereranyije nibajije niba aricyo cya mbere cy'ibanze ukurikije ibyo abaturage bakeneye n'ibyo yari yadusezeranyije mu gihe cyo kumutora kuko yari yavuze ati tugiye kujyamo ati icya mbere cy'ibanze ni no gukorera abaturage ni- ni- ni ugukorera abaturage ibibazo bafite cyane cyane icy'ubutaka ariko numvise atari cyo yabanje ugereranyije nyine n'ukuntu muri porogaramu yari yijeje abaturage yari yabuze nabuze ndetse kandi kiriya nicyo cyihutirwa mu gihe abaturage tukifite ku kibazo cy'ubutaka natwe tudasobanukiwe kibona gisa n'ikidutsikamiye noneho turibaza tutese ko n'imisoro nayo mu- itangwa yego imisoro tuzi ko yubaka igihugu ariko rero imisoro nayo iraremereye kandi rero twije ko bagiye kutuvuganira none numva bongeye ku- kurwanira i- i- i- i- ibisa n'ibiti cyangwa se ibibanza imyanya narabuze nti ntabwo kiriya cyo cyakagombye kuba cy'ibanze bakagombye kubanza gukemura bakatubwi- bazagaruka bashaka n'iyo myanya bakatubwira ibyo bakoze atari ukutubwira ko muri guverinoma badahagarariwe gusa ahubwo bagomba no kutubwira ibyo twabatumye niba byarabananiye cyangwa barabikoze Ah, depite Fr- ah, frank Frank Habineza.
habineza ah, ni umuntu kenshi iyo tumwiyambaje yemera akaza mu biganiro byacu Ah, nkwijeje ko tuzamushaka hanyuma ibyo bibazo wibaza ukabimubaza we ku giti cye hanyuma akagira icyo abisubizaho
iyo murakoze cyane rwose muzamudutumurire tumubaze urakoze cyane celestin kandi nawe udusuhurize Eh.
abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho i rwamagana yego to ndabasuhuza wikendi nziza
yego yego kuri telefoni dufite kandi na sabato wiriwe neza
Muriwe neza Edi.
uri hehe
Eh, koko nitwa Sabato Israel ndani bita Nyagatovu ni mu murenge wa Mubuga hano i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
karongi bite
Eh, Karongi tumeze neza, ikirere mu iyi minsi kimeze neza, izuba ryari ryara- ryaratinze kuza rwose imvura imeze nabi ariko muri iyi minsi hari ikirere gikeye kijyanye n'aya mezi turimo impeshyi.
Mm, kandi mwebwe muba muri no ku kiyaga muhumeka akayaga keza Eh, byo- byo- no, by'umwihariko twebwe nk'aha mu Rusenyi rwose tuba twegereye ikiyaga cya Kivu twitegeye imisozi yo muri Kongo ubona hari ibintu byiza cyane bibereye amaso.
Mm, makuru ki rero udufitiye aho ngaho
Eh, njye nashaka kugira nanjye nk'uko n'uwo mwuga bavuze nanjye nifuza ko muzashaka kujya mwadutumirira nk'urwego rwa ribu rw'ubugenzacyaha hano mu rwanda mukazabatubariza rwose nk'ubu ikintu kijyanye cyane cyane n'ibintu byo guhohotera abana harimo nk'abaturage usanga batanga amakuru y'ibihuha nk'umuturage akaba ashobora gutanga amakuru y'igihuha ku muntu batumvikana akagenda akamubeshya yuko yasambanije umwana cyangwa amuhohotera ubwo urwego rwa rwo rushobora gufata uwo muntu rukaba rwamufunga kandi mu by'ukuri uwo muntu nta cyaha yakoze kugira ngo bajye bakurana ubushishozi kuko ni ibintu bigenda bigaragara cyane hari ibyo wowe ubwawe uzi cyangwa uwo uzi ibyabayeho hari rwose mfite nzi cyane cyane nk'abaturage bagiye rwose babeshyera umuntu bamushinja gutyo birirwa babikwirakwiza ariko ugasanga ari nk'umuturage umwe cyangwa babiri mutumvikana nawe akagenda agakwirakwiza ibyo bihuha ugasanga byakwiye ahantu hose ngo umuntu yateye umwana inda kandi mu by'ukuri atarigeze abikora kikaba ari n'ikintu abantu benshi bazira kandi mu by'ukuri nta cyaha bafite
ubwo ngubwo nawe nk'uko bisaba uwo yaba umuyobozi cyangwa se umuvugizi w'ibiro bishinzwe iperereza mu rwanda rib tuzagerageza tumushake natwemerera tuzabikumenyesha hanyuma ibyo bibazo wibaza uwibabaza
kuko nka kese mfite hari umwana ugeze mu myaka cumi n'irindwi yaje guterwa inda noneho abaturage noneho kubera ko uwo muntu wayimuteye harimo nk'umuntu batumvikanaga ariko atamenya ngo ninde bakwirakwiza ahantu hose y'uko uwo musore wamuteye inda kandi uwo mwana ntabwo ashinja uwo musore uwo mwana mumva umwana w'imyaka cumi n'irindwi ashobora kwivugira akavuga ati wantendane kanaka we akavuga yuko yayimuteye ari umuntu wamuhoteye bari bahuriye ahantu agenda bakoze urugendo akagenda amwimenyereza nk'umubyeyi we yamukunze bikagera akamuhotera bageze ahantu hatari abantu ariko abaturage bakavuga ngo ni uwo muntu wamutenda kandi mu by'ukuri uwo mwana atamushinja nkavuga ngo ni gute umuntu ashobora gushinjwa icyaha ngo umuntu wagikoze kandi nyiracyo uwakoreye icyaha atabivuga mu by'ukuri ribu ijya ikorana ubwo bushishozi uwo mwana mu gihe ageze imyaka yo kwivugira bajya bamwibariza bariwe wivugira ati wantenda n'ikanaka mu gihe atamuvuze umuturage ushinzwe
You have 100. Uh, sabato ndibaza ko tumubuze kuri telefoni yarimo agaragaza bimwe mu bibazo yibaza ko hari abantu bashobora kuba batanga amakuru atari yo mu rwego rwo kugerageza gufatisha abandi aradusaba ko twamushakira ubuyobozi bwa rib kugira ngo babe bagira icyo bavuga kuri ibyo n'izo mpungenge agaragaje ubwo ngubwo tuzakora ibishoboka byose nibatwemerera muzabumva hano kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na emmanuel wirwe neza emmanuel ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite boniface wiriwe neza
iyo wiriwe uri hehe
nyamagabe n'amahoro icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi kuva aho ngaho i nyamagabe
ni amakuru ahavugwa gihe by'umwihariko bumerereye mu murenge wa mugano hano mu kagari ka gitwa bagiye kutugezaho amazi byihuse nibyo
ubu tuvugana rwose bari muri finisage
ni byiza mwarimu umaze igihe kingana mwavomaga hese ubundi
twavomaga hasi cyane mu misozi hasi twari twararambuye rwose
byabafataga nk'umwanya ungana ute kugira ngo mugeraho mukure amazi
ni nk'isaha ebyiri amasaha abiri ubwo ku munsi umuntu akavoma inshuro zingahe kugira ngo abone amazi akoresha mu rugo
mbere batarayatwegereza ni injerekani ebyiri nyine ukayarondereza
injerekani ebyiri ku munsi
igikorwa gikomeye rwose birumvikana gufata amasaha abiri ujya gushakisha amazi ni ibintu bitoroshye hanyuma ni ryari muzataha se icyo gikorwa cyo cyo kubaha ayo mazi
ntabwo barabitubwira neza ariko ni mu minsi irindwi iri imbere kuko ubu bari muri finisaje
ndibaza ko ibyo ngibyo bizaruhura abantu benshi cyane batakazaga umwanya bajya gushaka ayo mazi twizere ko ari inkuru nziza kuri mwebwe n'abandi muturanye aho ngaho
cyane cyane ku bana bigaga pirimeri bajyaga ku ishuri bagakererwa kubera kuvoma kure babanzaga kujya kuvoma mbere y'uko bajya mu ishuri
Eh, hanyuma bava mu ishuri nabwo bakajya kuvoma nimugoroba aho kugira ngo bajye eh, gukora nimugoroba nimugoroba batashye Eh. boniface ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho ah, kandi udusuhurize aho muturanye ugire na wikendi nziza
Eh, weekend nziza cyane cyane ku muhungu w'inshuti yanjye dutura yitwa jonathan barakumva urakoze cyane Eh, n'abandi twiganye bose muri gurupe sikorere mutakasa urakoze boniface ugire wikendi nziza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite na eric wirwe
biriwe neza uri hehe
ni i kigali ni amahoro
ni amahoro n'ukuri Eh, icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi eric
mbo hari amakuru mwacishije ku ijwi rya amerika Mm,
y'umurundi yapfiriye muri mayoke mm.
none nka mwebwe mwadugejejeho ijya nkuru muba mumaze kudutohoreza neza icamwishe ico arico
amakuru y'ibanze yavugaga ko yiyahuye ah, niyo makuru ah, twakuye muri leta ariko habayeho gukora isuzuma mu bitaro kugira ngo bamenye neza ic- icyatumye uwo mwa- munyeshuri atakaza ubuzima bwe kugeza ubu rero ibyavuye muri ibyo bizami ntabwo turabimenya ariko dufite abantu barimo kubikurikirana uyu munsi umunsi byamenyekanye tuzabibagezaho
Mm, birumvikana cyane Mm. ariko Hanyuma rero gusa kandi- bamwe mu- Ah.
bamwe mu biganye nawe bavugaga ko nta kintu na kimwe babona cyatuma yiyahura ubwo ni ugutegereza tukareba ibizaba muri ibyo bizami birumvikana cyane ko ujya mwana twari tumuzi byadutunguye natwe wari umuzi wowe
Eh, ni uw'iwacu ahubwo Eh, Eh, noneho natwe cyaradutunguye nk'umuntu yari asanzwe akijijwe ari umwana yitonda tukumva ngo yapfiriye muri chambre natwe twa- byaradutunguye cyane mm. reka dutegereze tumve ibizava muri ibyo bizamini nibimenyekana tuzabibagezaho
birumvikana cyane hanyuma ku bufaransa nabwo Mm.
na hariho urumva abatabime atabibona neza kubera ubufaransa burimo burashaka kugira ngo imigenderanire y'ubufaransa n'uburundi bukomeze bugende neza Mm.
rero ku bwanjye nobatera intege kubera burya imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi irakenewe kandi hariho byinshi bita kubwo ibintu biba byarahagaze Mm.
hanyuma kandi natwe abarundi tubaronkera akayo- akoyoko canke akarusho kaniniya cane kubwo imigenderanire iriko iragenderanira neza n'ibindi bihugu Mm.
Yego. hanyuma rero urumva murakoze cane
urakoze nawe eric kandi ugire wikendi nziza
murakoze cane namwe yego radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na okelo wiriwe neza okelo uranyumva
Eh, ndakumva mwaramutse Eh, mwiriwe neza aho ngaho padel niba ari huri Eh, pa- yego ndi paderi yego
Eh, makuru ki aho ngaho mu gihugu cya uganda
um, mu gihugu cya uganda turi aho buke buke Mm, icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi
Eh, kino munsi nifuza kubagezaho ni nashaka kubakwinira ibintu ariko nagira ngo wenda mvuge kuri iki kibazo kiri hagati ya rwanda na uganda Mm,
Ah, ariko kandi hari icyo nifuza kuvuga kuri ziriya manza za bariya basirikare b'abajenerali zimaze iminsi zibera mu rwanda mm, hagati ya tomu byabagamba na generali frank rusagara mm, ah, na liyetona joel mutabazi mm,
Ah, by'ukuri ziriya manza nabonye ko cyangwa se nitegereje mbona ko harimo akarengane ka bamwe mu basirikare baba bari kurenganywa mm, ariko kandi nkabona ko harimo hari byagarag- byangaragarije byinshi ruriya rubanza kubona mu- mu- muramu wawe ari ari koroneri ah, undi ni generali nabyo bigaragaza ubutegetsi bw'akazu Ah, na none ugasanga nk'uriya Joel Mutabazi murumuna we ni nawe ari mu timu ya Republican Guard ugasanga ubutegetsi bwarihariwe cyane
mm, ariko bigaragara none n'akarengane karagaragaye hagati y'aba basirikare mm.
reka mvuge ko ikibazo kiri hagati y'u rwanda na uganda yego Ah, by'ukuri edi rwema izi saha ura- ari abanyarwanda usanga turi turi on risk muri iki gihugu cya uganda Ah, kubera ko nk'ejo bundi mwumvise abanyarwanda mirongo ine baherutse gufatwa yego
Ah, ariko kandi na n'ubu ntabwo turamenya ese ni iki kihishe inyuma kubera ko itangazamakuru rya hano ryabivuzeho cyane hariho n'itangazamakuru rya leta ni ubc Ah, cyatangaje ko iri fatwa ry'aba banyarwanda cyangwa ikibazo umunyarwanda ari kujya muri iki gihugu ari amayobera kubera ko uri gusanga ah, umunyarwanda ahantu hose ari afite ikintu cyo kwitinya muri iyi minsi ariko kandi tukibaza ese ko itangazamakuru ry'ano uganda ryavuganye na noneho am- ambasada w'u rwanda muri uganda meja genero frank mugambage yirinze kugira icyo atangaza ibitangazamakuru byabigarutseho cyane ndetse haciyemo n'akanya na telefone yayikuraho yirinda kugira icyo atangariza itangazamakuru ku kibazo cy'umunya- cya- cy'abana- cy'abana banyarwanda Ah, uka- natwe ubwacu tuka- bikatuyobera kubera ko isaha iyo nkuru turi iyo ku- nkuru ku iyo- munsi- iyo nkuru natwe twarayikurikiranye duhamagara tugerageza guhamagara na ambasaderi natwe ntiyanze kutuvugisha Ah, gusa icyo navuga ni uko brigadier richard karemire ah, umuvugizi w'ingabo za uganda we tuvugana yirinze kuvuga ubwenegihugu bw'abo bantu n'ubwo nk'uko bivuga ah, ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kubyemeza abo bantu bari abanyarwanda
Eh, by'ukuri ni abanyarwanda kubera ko mu bafashwe ah, itangazamakuru rya hano muri uganda uko ryaritangaje abenshi bari muri ziri eh, mu cyacu iri entebe road nibo babafatiye Ah, ni ikintu kigaragaza ariko noneho twe twaribajije ese ifatwa ry'aba banyarwanda ko bari guhisha kubera ko n'izi saha uno brigadier eh, richard karemire umuvugizi w'igisirikare cya uganda na n'ubu yatangaje ko operation igikomeje muri izi- ane- na- njye mbona ko nta n'icyizere wenda gihari ese iki kibazo kizakemurwa gute ubu ejo bundi minisita wa trade minister wa wa uganda bamwita ni madamu emilia cyambade yatangaje abacuruzi ba uganda batangire gushakira amasoko ahandi ibyo gutwara ibicuruzwa mu rwanda byo babyibagirwe nkibaza ese solution iri he ese ku- kubwira abacuruzi ba uganda batwara ibicuruzwa ahandi niyo solution igomba kuba hagati ya rwanda na uganda iki kibazo kikatubera ikibazo gikomeye kubera ko ingaruka ziri kutubaho nanjye ubwanjye ingaruka ejo bundi zangezeho Mm, byakugendekeye gute
Ah, njye bashyize ku pingu icyo gihe nari nambutse boda ya sudani ya sudani y'amajyepfo hariho abanyarwanda batatu twigana i juba twari hamwe Ah, tugeze ku boda barafatwa bamaze gufatwa bo bari bafite ibyangombwa bya bya Rw- bya uganda ariko byerekana ko ari abanyarwanda ni ukubwo ngiye kugira ngo ngire icyo navuga ah, njye banteye ipingu namaze ku ipingu hafi amasaha atandatu ah, baduhata ibibazo byinshi cyane Ah, ingaruka ah, twe zirimo ziratugeraho rwose twasabaga ko gavumenti ya rwanda ah, saba perezida paul kagame w'u rwanda na perezida yoweri kaguta museveni bamenye abaturage babo turi nk'abana babo bamenye ngo iyo ababyeyi bashwanye b'abana babo nibo bahura n'ibibazo Eh, ingaruka rwose birumvikana Zireke kutugeraho.
okelo kandi abantu benshi bari bagize icyizere ubwo habaga inama mu gihugu cya angola yahuje perezida kagame w'u rwanda museveni wa uganda ah, wa angola ndetse na felix tshisekedi wa congo icyo gihe muri iyo nama bari banafashe icyemezo cy'uko perezida wa angola n'uwa congo bagerageza guhuza ibyo bihugu byombi none ibintu birasa nk'aho byasubiye irudubi
byasubiye urudubi rwose byabaye ikibazo kiremereye nk'ubwo mu ifatwa ryacu abo ngabo twari twafata bari bafashe ku boda kugira ngo babarekurwe hishyuwe ibihumbi makumyabiri by'amashiringi ya uganda ni ikibazo kidukomereye rwose turabinginze bakora ibishoboka byose tureke kurenganwa twebwe rubanda rugufi urakoze okelo natwe tuzakomeza tubikurikirane dore ko ariko kazi kacu ko gukurikirana ibigenda n'ibitagenda hanyuma tukabigeza ku baturage ugire wikendi nziza aho ngaho paderi okelo kandi ah, wihangane ku byakubayeho
murakoze namwe wikendi nziza voice of america nawe
Ukbar will be techno kopana Oveja international banana Emi Timothy Sharp Timothy Kana Boya one time make a kopana Ukbar will be techno kopana Oveja international banana Emi Timothy Pan Timothy Kana Boya make you go for the one corner Oh, one corner Osowo lowo o fẹ́ pe sisi zombi o ibi zombi yeah. Ìfúnayà tó bá wá o máa jáyé o o máa jáyé yeah. Tí mo bá gbé sisi lọ mo máa gbé ṣayé o mo máa gbé ṣayé yeah. Jáyé bí ti Bill Gates till the morning o till the morning yeah. Ta ló jẹ́ kẹ́ wọlé sínú gate is my mummy o oh, my mummy yeah. You say you love me àti kẹ́tọ́mọ́ na story o oh, na story yeah. paper color no more na money oh na money eh. Ola mi bi sugar ó pè mí lọ́ní oh my honey. Pàmò roboto roboto baby get down oya tó ń bolo drive me crazy make me kolo I dey feel like àṣà kókó gbòòrò. Pàmò roboto roboto baby get down oya tó ń bolo drive me crazy make me kolo I dey feel like àṣà kókó gbòòrò kókó gbòòrò. Osowo lọ́wọ́ o fẹ́ pe sisi zombi o ibi zombi ye. Ìfúnayà tó bá wá o máa jáyé o o máa jáyé ye. Tí mo bá gbé sisi lọ mo máa gbé ṣayé o mo máa gbé ṣayé ye. Jáyé bí ti Bill Gates till the morning o till the morning. Bámu rogodo rogodo. Baby get down make we tó ń golo. Baby go down make we golo. You sharp like a duko gogoro. Ọmọge pàmò rogodo rogodo. Ṣé you go be my ololo? Say make you leave me for gutter, yeah, no, no. Elephant lọmọ ló bí tambolo. Ó pariwo bí techno kọ̀pánà. Ó fẹ́ jẹ́ international banana. Èmi tí mo ti ṣá tí mo ti kánná. Bóyá one time make we go corner. Ó pariwo bí techno kọ̀pánà. Ó fẹ́ jẹ́ international banana. Èmi tí mo ti pán tí mo ti kánná. Bóyá make we go for the one corner. One corner. Òṣòwò lọ́wọ́ o fẹ́ pe sisi zombi o ibi zombi ye. Ìfúnayà tó bá wá o máa jáyé o o máa jáyé ye. Tí mo bá gbé sisi lọ mo máa gbé ṣayé o mo máa gbé ṣayé ye. Jáyé bí ti Bill Gates till the morning o till the morning. Pàmò rogoto rogoto, baby get down oya tó ń bolo. Drive me crazy make me kolo, I dey feel like àṣà kókó gbòòrò. Pàmò rogoto rogoto. Baby get down, oh yeah, tumbolo. Drive me crazy, make me radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu umunsi tubagezaho amakuru tubaho umwanya nako kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye kuri telefoni ndi kumwe na diyodone wiriwe neza
Iriwe neza, mweze ute
meze neza.
uri hehe
Ndi hano mu- mu murenge wa Gashara mu karere ka Bugesera.
bugesera ni amahoro
Bugesera ni amahoro cyane turaho turaho turashima Imana n'aka- na- hamwe ni- hamwe na- n'izuba.
ko numva urimo ku- kwirukanka se
Ah, undi undi ku- undi- ni ubundi ndi kuva ku iramiro nerekeza mu rugo nyine.
uri kuva ku ivomero
Ndi kuva hano mu gasa- mu- ahantu mu gasantere bita ku iramiro.
eh ku iramiro Eh, uratashye rero
aho ngaho ndatashye nyine mvu- mvuye gusenga kubera ko uno munsi ari ku isabato.
uri umudive
Yego.
ok byagenze neza
nyine natwe twe- turifuza ko nyine na u rwanda na Ug- na uganda byagira nyine barebe ukuntu ba- babigenza tukajya tujya- tujya guhahirayo neza nyine Mm.
Eh, eh, muzabe tugiremo neza tu- babashe ku- ku- kubona umutekano iyo iyo ibintu mu- mu- mu- mu bugande biri kuvayo bikagera mu rwanda nyine biraza natwe tugahaha nyine tukarya Mm.
Eh, muzabe tugiremo neza bizongere bishoboke
ubwo ngubwo ababishinzwe barabumva twizere ko bizagera aho bigakemuka hanyuma urujya n'uruza rukongera kuba nk'uko rwari rumeze ndagushimiye cyane diyodone
ubwo se bama nk'abantu nk'aba biri mwasuhuza hora
ko atari ikiganiro cyo gusuhuza ariko ntacyo ngaho babiri ndabaguhaye
Eh, nda- ndasu- ndasuhuza ndasuhuza papa na mama Mm.
Eh, nkas- nkasuhuza na- n'umuhungu n'umuhungu bita bita fideli
ngaho babiri u- nakubwiye ba- babiri none u- ugize batatu ugire buke nziza ndagushimiye Eh, murakoze cyane ndabakunda natwe nuko radiyo ijwi rya Yego.
amerika kuri telefoni dufite na piyeri wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi muyinga mu burundi n'amahoro
yego n'amahoro umugani w'abandi bariko baravuga ko akazuba ariko kenshi natwe akazuba ni kenshi Mm.
ariko turashima imana nta ngorane ok amakuru ki aho ngaho i muyinga dore ko uh, muri iyi minsi tutagifite ubushobozi bwo kugira kuba twabona amakuru ava mu gihugu cy'u burundi
amakuru ni meza ariko jewe nagomba nshikirize ku ndirimbo imbonerakure zi- ziharaye kugenda ziraririmba murazi ko mu myaka ishize mu gihe giheze mu kirundo bari bavuze ngo nibasere inda bakera Mm.
ubu rero n'ubu biratabandanya uko gake gake bagenda bara- ba- mu gitondo buri wa gatandatu bazinduka birukanka bagahitana utwana duto duto hari utubakurikira kubera ko atatu turamenya hariho n'abo begeranye nyine bamaze kugera nk'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itanu hanyuma rero ikibabaje ni uko bagenda bararirimba indirimbo zo gutukana ngo rwagato rwasabye ngo niyo mbare ngo yaguye mu manga icyo kintu rero kirambabaza
Mm.
biga ibyo ibyo mbyino bogihera baga- bakabyina ibyo kwiyanima nyine bariko bariruka mugabo ntiba- ntibashiremo ibintu by'ibiti ariko ikibazo cyane ni utwo twana utwana none tuvuye hasi twumva tugira imbere yo gufana twumva ibintu by'ibitutsi nk'ibyo nkumva mu mu mu mu- mu- mu- mu mikurire yabo bizogenda gute mu myaka itanu aho bana bakwiye mu bitutsi bazobahora
Uh, Pierre ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi uh, nizere ko ababishinzwe babyumva uh, abo bana bato bakagororwa bakiri bato aho kugira ngo bakure bagenda kuri ibyo bitutsi nk'uko wabivugaga ndagushimiye cyane
yego ni ukuri kose abantu b'abatwari bo mu- mu nzego zo hasi bogerageza kujya bararaba utwo twana harimo utuba- utubikurikiza utubakurikira kumbe i- i- bidakenewe Ne- n'abo bahitana ba- bashyira mu mizingira barabavuga ngo n'ibiswi by'inkona sinzi nimba ba- baba ari abo ntabyo nabamenya biga rero boreka bakageza ngaho kweri abana bato bato bakabasesa ibicumwe niyo no kugenda bumva indirimbo zo gutukana hanyuma ikindi nacyo nagomba eh, mvuge eh, eh, ku- kuri ibi bintu eh, eh, by'intererano urabona ibi bintu by'intererano barasabye amahera ku rugo ku rugo ku rugo mugabo amatike batanga niyo wasanga asobeye kuko yanditse ko ngo amatora meza ese nta kindi cyari tukajya tuyereka ko ari ya- ibya tegeko nyene risanzweho cyangwa tukareka ko ari iby'umugambwe mugabo ku rugo ku rugo ngo gana gana gana gana urumva rero icyo kintu nicyo cyatwereza handitse ko ngo amatora meza kandi eh, iyo ntererano nyakubahwa yari yayihagaritse yego hanyuma ikindi nacyo ngomba nanjye nk'uko abandi mwabagize nanjye muntu ntashe umuntu umwe
ngaho bikore
yego nagomba ntashe uwitwa sibomana ifashe ari hiyo iwanyu aho ni he baka eh, oya sinzi kweri ntugeye leta arimo hano muri leta zunze ubumwe za amerika
yego ari hiyo sinzi leta neza neza yo barimo Mm.
yego niyo abanyumva yumve ko ndamutahije bamutagira ko twese okay
bose murakoze urakoze cyane Pierre kandi ugire wikendi nziza
namwe akazi keza Mm. radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na inosa wiriwe neza
Eko mwiriwe.
uri hehe
Nga mu kayosha mu gisagara cya Bujumbura.
n'amahoro
Turashima uko uri kose.
Mm, makuru cy'uyu munsi
Ego ni amakuru eh, ni amakuru nagira mvuga yuko umukuru w'igihugu aheruka gukemerera yuko ata muntu a- azosubira gutanga ya mahera y'intererano muko tugaguma tubona baguma bayatangisha none ko umukuru w'igihugu yari kumenyetsa none ayo yandi mafaranga dushobora gutangisha n'ayihe yego yuko uko yavuze yuko hazotanga ubushatse none ayo mahera bari kubatanga aja hehe canke azokora iki ko amahera yakwiriye Eh, twebwe ico nico ikiba- ikibazo tuba dufite n'amakenga kandi iyo mucyubahiro yaravuze ati aya mafaranga yarakwiye kandi hazotorewe ubushatse nyine ayo bat- ayo yose batorewe ayo mafaranga ajahe canke azokora iki
ni ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza kandi natwe bakabitubaza Ah, tuzagerageza nitubona ababisobanura neza babe babitangaho umucyo ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe inosa aho ngaho mu kanyoshya
yego mihama nkaba mfite n'umuhinga mutoyi yafashe yariteza imbere arikorera urugomero rw'umuyagankuba ara- ararahurira abantu batanu twashaka yuko ko hari icyo mumutesha cyangwa mukamenyekanisha ibintu byiwe nawe agatera imbere kubera yabikoze ku buhinga buhanitse ntawumva nta buryo afite ni utuntu nyine yabaye yatendekanya kugira nawe arabe ingene yobaho imbere yo kwibeshaho sinzi ingene namwe mwobikora mukaza nko kuraba ingene yakoze nk'ubwo buhinga nawe bakamu- bakamuha nk'imfashanyo nawe akaraba yuko yokwiteza imbere telefoni zawe turazifite nzaguhamagara hanyuma uduhe neza kontakite z'uwo muntu
yego muzima mukoze nanjye telefone iguma yuguruye urakoze cyane inosa ugire wikendi nziza
yego murakoze kutwibuka kandi kumama mutwitaho iminsi yose urakoze radiyo ijwi Yego.
ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi na ernest wiriwe neza
wiriwe niriwe niriwe uri hehe
bundi butaganzwa ni amahoro
ni amahoro kabisa Mm, icyo wifuza kutugezaho ni icy'uyu munsi
bo aha icyo nifuza kubagezaho ngaha i butaganzwa iwacu Mm,
bo hari umuntu wicwa n'ibizi wo mu ntuze w'umugambwe fenere mm,
bapfunze mm.
revure icyaha bamwagirije kirifonde Mm,
urumva afise abagore babiri mm,
mugabo uwo mugore yari afise yari wa kabiri amaze imyaka cumi amufise mm,
ubwo ejo bundi rero twabonye imodoka ya komiseri ijya n'ama- na pikapu bagiye mu kumutora mm,
yego uwo mugabo bavuga ngo itegeko ryo mu bibiri na cumi n'umunani rirabuza gutunga abagore babiri mm,
ariko rero tugahita tugira ikibazo none ko ryabayeho mu bibiri na cumi n'umunani mm.
bibutse kurishyira mu ngiro ubu muri bibiri na cumi n'icyenda amatora agombe yegereje hama tugahita tugira ikindi kibazo yari asanzwe ari n'umu- n'icegera cy'umukuru w'umugambwe senere ngaha muri komine ya butaganzwa Mm.
ati ntabwo za politike zoba zirimo ko mbona benshi umenga barigamba ngo kubera ariyo yatanga uburyo bwinshi ngo babahanye Eh, nayo ngaho nyine avuga ngaho iwacu
urakoze cyane ernest kandi udusuhuriza abakunzi b'ijwi ry'amerika aho ngaho nubwo benshi ah, muri iki gihe bigoye kutwumva basha biratugoye kabisa cyane none mwoho Mm,
ko bbc duherutse kumva yugara imihora yo imiro- ah, ibiro byayo ngaha mu burundi mm,
nk'abarongozi b'ijwi rya amerika baba bari mu mishyikirano na leta y'u burundi kugira dusubire kuyumva cyane nabo boba bimize gufata iyo ngingo nk'iya bbc ah, sinamenya ah, izindi ibindi ijwi ry'amerika ah, riteganya gufata ariko icyo nzi ni uko twagerageza ibishoboka byose kugira ngo ah, babe badufungurira ariko leta y'u burundi yahisemo kutwongerera ibihano ah, kuba idufungiye by'agateganyo Na- kugeza ubu ngubu ntago tuzi ibikurikiraho umunsi twabimenye muzaba mbere mu kubimenyeshwa babanya kugira imana urakoze cyane
yego radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na emmanuel wiriwe neza
yiriwe neza edi uri hehe
mbe ubu mperereye kayonza rukara kampasi ni amahoro
ni amahoro biragenda neza rukara campus harya ubwo ni ni ishuri ryigisha u- abarimu uburezi elke edikasiyo eh
nanjye nkaba ndi umunyeshuri wiga imibare na bayoloji y'umwaka wa kabiri biragenda se
Eh, biragenda neza tu Mm, icyo wifuza kutuge- Ah.
kudusangiza uyu munsi ni iki none Ah, nabonye iposita yanyu numva biranshimishije Mm,
Ah, mbona umwanya muduha twe nk'abantu baba bari mu gihugu badashobora kubona wenda n'ubushobozi bwo kuba bahamagara numva biranshimishije nawe ndavuga ntirekangire ku buryo twavuganamo gakeya
mm, Mm, urakoze cyane eh, eh, ibintu aha ngaha biragenda uretse ko akazuba katumere nabi nyine tukishe mu nzu Mm,
Ah, abanyeshuri barimo bagenda baza tumaze iminsi mu biruhuko mm, ibintu biragenda aha ngaha nta kibazo tu okay.
Mm, koko iyi ni radiyo yacu biba bigaragara ko ari radiyo yacu bitewe n'uko iduhereza umwanya tukabasha kugira ibyo tuvuga twisanzuye Mm, Mm, kabisa congratulation ku mwanya muduha urakoze- amuhepi urakoze cyane emmanuel kuba namwe eh, igihe cyose twifuje ko mugira icyo mutugezaho mubona akanya kugira eh, mu- mugatanga ibitekerezo byanyu nawe ndagushimiye cyane kandi eh, nkwifurize amasomo meza aho ngaho irukara
thank you so much have a good day
ah, thank you thank you radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga mu kanya turagaruka dusoza ikiganiro
Thank you, my God. Thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh, oh man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know the plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro muri isanga cya none ntaha gihumurije tubashimire kuba mwagize uruhare muri iki kiganiro tubashimire kandi no kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri tien wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gabeyeho wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema Mu- duhure mu kanya isaa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari
When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. Yo man, I do sing it up for me. Do sing it up for me. Ni mani taura kusewa. Yo man, I do sing it up for me. Do sing it up for me. Ni mani taura kusewa. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you